waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qophiin abbaa gadaa booranaa kabaallii walharkaa fuuchuu kamisa dabre eegale har'a dhumate. qophii har'a dhumate irratti miidiyaa addunyaa garaagaraa bakka buutota oromoo godina adda addaarraa dhufan aangawoota mootummaa naannoo federaalaa oromoo keeniyaa jiraniif hedduutu irratti argame akka aadaa booranaatti abbaan gadaa baallii kenne abbaa gadaa baallii fuudhe hanga ji'a afurii gargaare aadaa qajeelchaaf odoo tana jennu booranni seera ittiin buluu gurguddaa 370 qaba gara sooraattan isin dabarsa.
akkam ooltan ollaan abbootii gadaa kakamis dabre baallii fuudhe qophii gargaraa keessa ture. Nami hedduun jiltanatti dhufe qophii gammachuu akka akkaatiif ta'an ammoo taammaan tan caqasuuf yaatan tunin sirbi ijoolleen dubraa agaroodhaatti sirbi loonii kaarrilee huusoom weedduu sirbi hedduu mee tan caqasaa achi ammoo qophiin gammachuu tummaan akka fakkaattuu fi waan gargaaraa irraa illeetti jaarsaa argaa dhageettii ka dooktarummaa ulfinnaa kennaniif dooktar borboor bulee dubbise qophii sirbaatiin jalqabna.
Qophiin duuba qophii akka malee nama gammachiisu qophii akka malee nama gammachiisu Oromoolleen tafula cufaa gammachuun dhuftee akka dansaa dhuftee dansaa wal dubbisan fuul dansaa fuul diriira.
Eessa dhufname fakkeenyaaf?
Keenyaa keessallee hin dhufeen Itoophiyaan filasiin qabdu Oromoon namichi namni dhufin hin jiru booralleen akkasuma bahee akkasuma waan dansaa waan gurri namaa jaallatu dubbatanii.
Maal dubbata?
Turizimii haara yerootiif haama godina booranaa kulleen akkanumatti jaalatti waan cuu qopheessee fi waan durii. Yookaan footoo argan kan dabballee ilmisiitiin gammee xixiqqoo ilmuufiitiin gammee guddoo ilmuufiitiin kuus raab hagu warra gadaa akkasiin garsiisa turan. Ammallee parasdaaltotii haa finfinnee jiru haa kulleellaa dhufee keenyaallee keessa doktorooti hedduullaa dhuftee warri gaazexaanyaatallee guddoo dhudhuuf warra ammoo gaazexaanyaa kan mucaa kiyya kana beekamata warra gaazexaanyaa kan dhufitti.
Abbaa soorraa duuba gaazexeenyooti akka biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti biyyi keessaa nam jaatami afurii qabattee dhufteeni ka afaan reediyoof waan cufaaf jedhanii akkasiin qabattee warri dhufteen immoo ani akka tiivii Oromiyaatti nam sagal nam saddeet shufurii walitti ka afaan Amaaraa ka afaan Ingiliffaa warkan cufaa kan qabadhee dhufee yuunivarsiitiin Bulee Horaa Haramayaa yuunivarsiitii Jimma yuunivarsiitii. yuunivarsiitiin biyyi keessa fulaan namni qorattoonni seenaa namichi infoormaantii fi infoormaantii jaarsaaf gaadhageetti namni yaasun keetur namni seenaa gadaa sunii beeku ka gadaa sun yeroo lammamma jaarsootii akkaataa warri itti dubbisuun namni itti tolchinee aadaa turizimii godinaatti aadaa turizimii aanaa areera waliin taanee akkasiin hojjechaa turre seennanni fi bbc dhufee nam warri dhufeen namitti tolchanii dhufanii kagarii hin beeku malee warri akkanaallee yaa dhufe.
Naadan Saayyee guddos galateeffadha nunno nunnoon ilma abba borboor buleeti nunno guddos galateeffadha nunnu.
Ayyee kun jaarsa sii deebisa.
Ayyee. Aborbor kanaafuyyuu tana fakkaatti yoo ammaan tana kana laftii bonaa horiin akka malee namirraa dhumachuu jira lafti gam tokkoon gara liiban kanaan gara nageellee kanaan laftii gam tokkoon waraana jira gam tokkoon bona jira boniin waraana abbaan gadaa kun waan hedduutti seegataa. maal walitti dhaamate nami yookaan walitti dhufan maal walitti dhaamate.
Tapha silaamata kana geelleellee namni makiina guutee dhufe waan qabuun akkasuma wal gargaare yaa'ii as beektu loon hin bobbaasan loon bobbaasan hin qabu waan warra buyyoo jiru kaawwan malee oola biftana ganda dhaloota keenya kanas akka hin garre beenni immoo duuba inni dansaan akki wal moggisiisee kun boora maan jedhan hin jiru akkuma Oromoo jiraata akkuma Oromoo waraanallee ofirra eeggachuu jira biyyallee immoo nam waliin bullellee akka gosa dhibaa akka jiru waliin jennellee akka dansaa fuulii akka malee fuulii walitti midhaagaa akka dansaa jiran guddoo walitti dhaamatee waan cufaataa jabeessaadhe waan hedduu wal sadaamatti walla qaballee ammallee nagaa lafaallee waliin eeggachuu.
Ahaa dansaayye. Taanit deebinaa seerii booranaa gammaa buluun jiruun seerii gugurdaan seerii gadaa boorana kee jiru yoo si lalaal waan hagamtaa.
Jaaroleen biyya haasa samii jalaa baran nama dhibbi sadii torbaatametti.
Dhibbi sadiif torbaatamu jette.
Dhibbi sadii torbaatametti.
Tokko tokko silaafuu maqaa dhadhaa'ullee fan danda'anii mee seerii kun fakkeennaaf mee ham ham fakkeennaaf.
Seerii amma fakkeenya beekta seerri namni keessan bahu seera fardaa jira seera qoti duudaa jira seera hormaa jira seera abbaa warraa seera haadha warraa hin jira. Seerii kafoon bilchaa toleelitu gargari jira. Seerii horii kunu amma horii kurri meessumoo kormamoo dhalaa moo kan cufiin qaba. Seerii fuulaa hin jiru seerii dhaalaa hin jiru. Eege seera saree dubbatanii guyyaa gumii gaafasuun amma seerri bisadii torbaatamaa kan maqaadhaan kan mataa fi danda'e. Muku guddaa mukurbuu baasu. Muku guddaa iyyuu ciranii iyyuu qaarisan. Yoo rakkoon ciraniif hin dhumne. Muku gaaddisi boqota muka akkana hin muranii qaba malee marri hin gubani. Gubaansu kun ammoo deemee warri biyyaa fa balleessu ibiddiriiranii gubate duri dirree yaa biyyaa gubedhan.
Maan jechuuf akkas jedhan.
Ibiddi si buuyyo jira muka jira lafta kan maka nyaatamtee nobbaane ibiddi galaan taattee qilleensi galaan taattisee ibiddi liibanii ka'e dirreetti biyyi gubeedhan ibiddi yoo fuula tokkoo ka duri beetta biyyi balleessa.
Aha, ta- Dhaloota keenya nuula dhaqqabne.
Ahaa tanaafuyyuu.
Kanaafuu duuba lafa guddoo wanni irra seeran duri gubaame. Muku boqotaa guddaa kanami jala boqotu hin ciran.
Seerii cufu irri jabaa kame seerii tokkeessoo fakkeennaaf Akkasii wal xaaraan hin jedhani seerii mocuu dura jedhan tokko kafardaati.
seeri fardaati.
Kaan lammeessoo kana dheeniiti.
Seerii qara ka fardaa yoo jennu seerii fardaa maan jedha fardi maan ta'uu malee jedha.
Fardi akka hin dhoon bisaan biqayyoon ka fardaati. Horii bira godaan malee fardi bisaan hin dhabu. Nam fardi dab. Nam fardi fulaa isaan ta'iin hin godaasise. Nam fardi bisaan dhugu. Qaaqee loon soddoma jedhanii waan akkana kalafanii jira.
Kanaafuu seerii fardaa seeri seeri cufu caalu.
Seerseerri kalammeessoo kana dheeni kan itti garaachaa.
Maa akka farda maa akkan ulfeessan.
kutaan isaa salfaan isaa nyaaphi isaa nadhanii dabballee raabaa isaa godaananii baalli isaa fuudhanii yaabbacha hoo deeman kana kuuno bineensaan ka gogaa isaa amma hodhatan kaasa ta'uu kan isaan ijjeeffatanii yoo rakkoon tokko dhufti isaa jedhan yoo kutaa salfaan dhufte kuuno laf kiiloomitiri dhibbaar deemee oolee galaa yaayoo godaan dabballee ati gattantu isaan fa'anii abbootiin gadaa isaan baalli fuuti kormaa korbees isaan dhaqanii dhalanii kanaafuu waan cufirra tanaaf is durte.
Taanadheeniyoo yookaan ka dubartiyoo.
Nadheen sanyii namaa faahiin hortii nam daaraa hin qabne ishii daaraa hojjanii fi tokkotti nam shanii jafaa ka ilmeen dhalii ilma ishii qoodanii fi nam ja'a torbaa daaraan dabra. Kanaafuu nadheen waan cufirra waan cufi dur jirti. Tokko daaraan namaa namni daaraa namaa dabarsisi. Namni daaraa go- dabar boorni daaraa dhabe ta- sanyii dabarsaa sun qaalluu yoo isiin fuudhe laduu hin qabu.
Qaalluyyoo isiin fuudhin laduu hin qabu.
Abbaan gadaa yoo nadheen hin qabne baalli fuudhee namatti hin kennu waan dhibii keessa hin jiru. warri ibiddi dhaamechuun warri ibiddi keessa ta'u abbaan warra du'e ibiddi hin dhaamu namichi kun yoo fuudhanii fi jalin ka'ee warri ibiddi dhaame fakkeenya obboleeyyan shanii ja'a tokko dhalfatee yookaan hin dhalfatin garaa isii fuudhanii nama hedduu ifaa qoodanii kulleen daaraa dabarfatee miiloo isii babal'isu namni ilmi hin qabnellee kan ilma qabuutti ilma kennaaf kan cufu isiirra argatanii waan horaatisanii waan hor kanaaf akkas isi abbaan gadaallee yoo baallee kennullee niitii fi waliin kennu amma dubbii isiillee manaa dubbata malee gaaddisatti hin yaaman Seeri dhibbi sadiif torbaatamii torbaatamaa kana yoom dhufanii walitti dhufaniitiin jabeessam yoom irratti dubbatan guyyaan irratti dubbatan faan jira seera ganga yookaan Guyyaan tokko tokko seerii akkana akkana akkana jedhan guyyaa gumii gaayooti.
gumiin gaayoo nam hin beenne eegee abbaan gadaa baalli fuudhee ganna fireessoo irratti hor gumii yookaan kor waliigala yaa hor gumii gaayooti.
Horii gumii gaayoo kun aadaa ammaati jabeessuu aadaa dadhaban dhiisuu to'achuu seera akka inni wallaal namatti himan. Seera kan cufu tokko tokko namatti himan. Seera tokko tokko hin babbasan. Fakkeenya xamloon, bineensi, sayyaananii, raaddii, kormii loonii cufu tokko tokko foon bilchaatoon dheedhii yoo hatan. Kun cufata seera seera gargar jira. Fakkeenyatti aanaan dhadhaa foon bilchaatoo foon dheedhii yoo hatan nam sangaa qalate. nam korma qalate nam haawwichi qalate hate nam raadate huccuu gargaruma jiru. Dhiyaatti amantii kaan itti aman ammallee waan itti argee akka itti waliin hiratan akka marii deemat waaqni dhuga dhalee aadaa lama dhalee wanni qaalluu irri jabaa wanni hayyuu irri jabaa hayyuu morma buuranii qaalluu harka laduu aadaa qirra guddoodha waan qirra.
Tadhibiin ammoo abbootiin gadaa sadii sadeen jalatti ammoo hayyoota jira hayyoota yoo lallaban yoom lallaban amma hayyuu tokko namni tokko ilmi isaa yoo hayyuu tolfachuu fedhe hayyuu tolfadhaa jedhee duuli filannoo maal fakkaata duuli filannoo haa jennu.
an fakkeenya tam guyyoo gobba baalii lakenne ji'a afuramallee gadaan tamisa jechuu maaliif tasaas inni amma ujoollee hayyuu bar dhufu kan lallabee mucaa kana kennee ofii bira yuubamu kood warri yaan tolfatini fi gadaa hammi beekta gadaan tam guyyoo gobbaa hammi warra koontu gara gadaa tokko dhufanillee fulaan dhufanii qabu guyyoo gobbaati.
Agji afurii.
Abdii afurii ji'a afuriin dudduubatti hayyuu lallabee warra baalli fuulu kana kennetti lafuloo yaa'an.
Agam agji afurii.
Amma gadaan takuraa jaarsooti guyyoo hambisedhan inni warra sun lallan hambisedhaniin gadaa guyyoo sanaan. Inni gadaa kuraan himanii malee amma yoo rakkoon gadaa waa barbaadan dhuftillee fuuluun guyyoo gobbaa dhufan. Maaniif haayyaa qarin tolfan adula afran calla baalli lafuuti. Warri ammoo guyyoo hayyuu an fedhan san guyyoo lallabee warra kana kenne ofii biraa fuloo yaa'a. Amma hayyuun tun maan namuu fedhachuu jira.
Dolallabiitiin geenne gochi kudhani torbaanuyyuu gochi boorana kudhani torbaanuyyuu nami hayyuu fedhachuu fedhe cufti hayyuu fedhataa jenna abbaan ilmi isaati akka inni hayyuuta gosatti mata.
Hayyuu ilmaanii fedhati beekta hayyuu gosaan fedhatanii. Amma hayyuu ilmi kiyya kajeeran gosatti mucaa borbore malee ani ilmi kiyyaa fedhadhe deemtee gochi sun kam hayyuu fedhatte ufii qoratte ufii qorattee jette kaan ilmeenu hayyuu fedhannettee ilmi dansa tolfatte. Ilmi dansa kana eegi ilmee beeluu tam horii naqatte. Yoo horii naqatte kan nama hayyuu san barbaattochiti. an fulayri fedhachuu dhaqa sagaza saka allu taradun jechuu dhaqa inni tocha nu tocha jedhan haga lallabii kaan gawwan.
Yoorra waliigala namuu abbootii gadaa lallabaa warra iyyuu ta'e.
Amma iyyuu guyyoo gobba lallabee bira iyyuu bomtaan sagan shan fedhachuu jiran sagan afur fedhachuu jiran sagan sadii fedhachuu jiran ni jirti.
Tanaafuu yoo. Maayyoo fedhatan kan ammoo hagochiistu waliin galiin namummaan tokko ilmi kiyyaa fedhatee danda'e.
Tanaafuu hayyoo barbaadatan hayyoom gosa namaa barbaada malee abbaan qoftii ofiin barbaadata.
Abbaan qoftii ofiin barbaadu.
Tanaafuu amma guyyoo gobbaa hayyootam lallabuuf yaa'u jiran kan ammoo hayyuu hedduu lallabuuf yaa'u jiranii ji'a afur keessatti abbaa gadaa qarqaaretti hayyoota gos keessaa filatamanii dhufan lallabetti gadatti lakkisee bira deema.
Bira deema.
Fakkeenyaaf nama hayyuu lallaban tokko abbaa gadaa qaayee abbaa gadaallee geessanii qaayee qaalluun geessanii qaayee hayyuun geessanii yoo geessan maan jedhanii warri kun wagaafata abbootiin gadaa warri lallaban kan wagaafatti immoo mageessan.
Gosan yaamara hin geessanis.
Gochi yaate maan jetti.
Hayyuu garaa nu fuudhate garaa nama kana.
Ahaa hayyuu tolfachuu feena.
Inni fuudhati. Warri ammoo hayyuu fedhatan kullee yoonii namuu irraa namni keessa nama akkan jiraachuu illee danda'a.
Ahaa akkana akkana akkanaafuu tanaafuu hin taatu illee jedhan.
Taatu jechuun danda'an amma aduu hayyuu lallame namni guyyaa qubatuuf amma keenya warri hayyuu tana barbaadu gaaf odaa onanaa odaa bulan kaan qubate. Hayyuun fedhan kaan odaadha bule mataarri lana gase ka'ee gara. Walumaa galanii gochii wal dhageettu. Eentu fedhannettee namuu tokko kennatti hin jirtu kan dhoguu danda'an.
Dan saayee abborboree bulee sa'aatii qabnu keessatti waan cufaa jechuullee hin dandeenye taan abborboree bulee areeroo dubbisuu jira godina boorana aanaa areerooti dubbisuu jira ollaa jilaa dhaga'iitiin galee abbootii gadaa argachuu ammatti hin dandeenye waan jira feesbuukii irratanii kenna viidiyoolee taanaan viidiyoo fi sirbareefuu dhageettan kanallee ag tokko footoolee waan iddoo achirsanii kenna jira laalaa jenna qophiin har'aa tanuma ansora haala keetiin egaan bulla abborbor guddoos galateeffadha horii bule.
Ayyaa ayyaa